Iro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda mwaramukanya amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro ni Eric bagira ubusa ubasuhuriza i Kigali mu Rwanda dusangira ijambo ya none yibanze ku ngingo y'ubutabera by'umwihariko dusangira ijambo iraguma ku irekurwa rya zimwe mu mfungwa za politiki zirekuwe mu bihe bitandukanye aha turavuga madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka fd inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritaremererwa gukorera mu rwanda wari warakatiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu hakarekurwa mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka ku bw'imbabazi za perezida paul kagame zarekuye abasaga ibihumbi bibiri barimo n'umuhanzi w'icyamamare kizito mihigo by'umwihariko ariko turafatira cyane ku mwari diane shima rwigara nawe washakaga guhatanira na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi ntabigereho akaza gukomereza muri gereza na nyina umubyara Mukangemanyi Adeline Rwigara ku itariki eshanu z'uku kwezi kwa cumi nibwo urukiko rukuru rwemeje ko abo kwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara bafungurwa by'agateganyo bakazaburana bari hanze bararerwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda kuri Diane Rwigara bikomoka ku biganiro yakunze kugirana n'abanyamakuru ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka ni mu gihe ku mubyeyi we bikomoka ku biganiro nawe yagiranaga kuri telefone n'abavandimwe be abatekereza icyo yita agahinda yatewe n'urupfu rw'umugabo we umucamanza yabarekuye bategeka kutarenga imbibe za kigali badasabye uburenganzira yabategetse kandi gutanga impapuro zabo z'inzira cyangwa pasiporo ku mushinjacyaha ufite dosiye yabo bari bamaze umwaka urenga bafunzwe dusangire ijambo rero yabajije irekurwa ryabo risobanuye iki ese bamwe mu bamye bavuga ko gukora politiki itari mu murongo w'ubutegetsi bwifuza mu rwanda ari nko kwikorera ishyiga rishyushye ubu noneho barabibona bati ikivugwa se cyo ko haba hari igitutu cy'amahanga muri ibi ubutegetsi bw'u rwanda bwo buhagazehe abarekuwe se bo imigambi yabo muri politiki izakomeza cyangwa ibyo kimwe n'ibindi ni muri dusangire ijambo mbere yo kubajyana mu rukiko ik'imihurura ariko reka mbanze mbasubize inyuma gato mbumvisha uko byari byifashe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi ubwo igipolisi cyinjiraga mu kiyovu kwa rwigara gufata wo mu muryango ku ngufu ngo bajye gusobanura iby'inyerezwa ry'imisoro batemera kuko ngo bari bararanze kwitaba Reka mvuge yazane gira vuba gira vuba gira vuba oya nibayashyiremo narayamenyereye narayamenyereye maze icyumweru ndi mu mapingu n'abana uretse mvuga ibyo nshaka umwana wanjye yariyamamaje nk'umunyarwanda dore ko iki gihugu ntawe ukigiramo uburenganzira murangije muratugerekaho imisoro itarigeze ibaho amapingu turayamenyereye zana gira vuba mwaretse nkavuga ko mwabazanye mwaretse tukavuga nk'abatuma mwabazaniye iki ko nta n'ubwenge mufite mwagize ngo bose n'abicanyi ntabwo leta yiyemeje kumara abaturage bayo mumaze icyumweru mutuboshye muturimbishije abashefe uzanye abanyamakuru reka tubabwire tumaze icyumweru jya n'abana banjye tuboheye muri uru rupangu turi mu mapingu baradusahuye inzu yacu barayishenye turako yose irashenye ibintu biri hasi nakwibutsa ko batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi reka noneho mbumvisha uko byari byifashe mu rukiko umucamanza akimara gutangaza icyemezo gifungura by'agateganyo abaregwa urukiko rwahindutse nk'urusengero ndetse n'akavuyo y'ibyo byose ntegereye abantu batandukanye mpereye kuri wa mahoro Anne Rwigara muri umuna wa Diane Rwigara nubwo bitari byoroshye kubera amarangamutima adasanzwe umva uko yakiriye iki cyemezo
ndumva nuzuye ibyishimo ariko bivanze bivanze n'ibitekerezo byinshi bijyanye n'uko uyu munsi wari mwiza ariko ntabwo wari ngombwa uyu mwaka urenga tumazemo ni ndetse n'imyaka tumazemo turi muri uru rugendo ntabwo abantu bakagombye kuba batotezwa ku bitekerezo byabo ntabwo umuntu afungwa kubera ko yagize igitekerezo cyangwa se yagize icyifuzo ku byo ashaka kugeraho mu buzima niyo mpamvu rero ntekereza ko hari ikizahinduka icyemezo cyo kubafungura nicyo cyari ngombwa kandi kirishimiwe nizere ko bitanazongera gufungirwa ibitekerezo ntabwo bibaho cyangwa se ibyifuzo turashima imana rero cyane muri uyu munsi twuzuye umunezero nakurikijeho metere Pierre Celestin buhuru wunganira umwari Diane Shima Rwigara ndumva nishimye cyane kubera ko ubutabera bwakoze akazi kabwo ibyo twari twasabye byari bishingiye ku mategeko kandi ayo mategeko yubahirijwe ririya nakwita umupaka nyirantarengwa washyiriyeho birakomeye biroroshye bimeze biriya ni ibintu biteganywa n'itegeko kandi ni ibintu byoroshye kubahiriza niba bakubwiye ngo ntukarenga imipaka y'umujyi wa kigali ubundi ntibarengaga umupaka wa gereza aho bari bafungiwe kereka babaye bacunzwe ariko mu mujyi wa kigali ubona ni hanini ni hanini nta kibazo kirimo ndetse ntabwo nta kibazo kirimo kubera ko bagomba kubahiriza icyemezo cyafashwe n'urukiko twavuga rero ko urubanza ruzakomeza mu mizi urubanza ruzakomeza mu mizi ariko babonye umwanya uhagije wo kugira ngo bajye gutegura bari mu rugo rwabo bari muri kondisiyo nziza noneho bategura urubanza bisanzuye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire nawe ari mu bashimishijwe n'icyemezo gifungura mugenzi we cyane ko nawe nta kwezi kurashira asohotse mu buroko icyemezo kiranshimishije cyane nshimishijwe no kuba nk'uko nari nabisabye na ba diane bamurekuye ngashimira cyane abacamanza bafashe iki cyemezo kigaragaza ubutwari kandi cyongera kugaragaza ko u rwanda turi kujya mu nzira nziza mu rwanda hari byinshi barushima ariko hari byinshi barunenga mu byo barunenga cyane harimo kutubariza uburenganzira bwa muntu harimo kudaha urubuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko kuba diane rwigara nk'umunyapolitiki bamufunguye igihe gitoya nyuma nanjye nari mfunguwe na Green Party imaze kwemerwa ndatekereza ko hari ibintu birimo gutanga icyizere ku gihugu cyacu kirimo kujya mu nzira nziza igihe nafungurwaga nifuzaga ko rwose n'abandi bafungurwa nifuzaga ko igihugu cyacu icyo kintu cy'icyasha ni nawo mugambi mfite ni nacyo cyifuzo mfite ko nagira uruhare rukomeye mu gukuraho icyo cyasha igihugu cyacu gifite ku buryo twubaka igihugu kidafite ubusembwa na butoya nta mpamvu n'imwe yo gufunga umuntu utavuga rumwe n'ubutegetzi nta mpamvu n'imwe ihari nta mpamvu n'imwe yo kutumva ibitekerezo by'abandi kuba mu minsi yashize igihe perezida yarahizaga pariro mashya yaravuze ati twiteguye kumva n'ibitekerezo by'abandi irya jambo naryo ryampaye kongera kumva ko koko hari icyerekezo kindi gisa igihugu cyacu kigiye kujyamo nkaba nshimira rero ko aba bantu bafunguwe ariko nkanasaba ko hari izindi mfungwa zihari abayoboke b'ishyaka ryanjye barahari icyenda barimo n'abayobozi batatu b'ishyaka baracyafunze nawe ndasaba ko bafungurwa hari dewo mushayida aracyafunze ndabasaba ko yafungurwa hari dogiteri n'itegeko ndasaba ko yafungurwa n'abandi banyapolitiki baba bahari cyane akantu ngira ngo ngarukeho muzi ko mu cyumweru gitaha u rwanda rufite umukandida ku bihugu bivuga igifaransa madamu mushikiwabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga mboneho n'umwanya wo kumubwira rwose ko nshyigikiye kandidatire ye maze iminsi nkurikirana abantu barimo banenga iyo kandidatire bavuga bati u rwanda ntabwo rwubahiriza amahame agenga igihugu kigenga uwo muryango w'ibihugu bivuga igifaransa nibyo koko u rwanda ntabwo ibyo bintu rubyubahiriza ariko rutangiye kwerekana ko bishoboka ko ibyo bitubahirizwa bishoboka gukorwa tuvuge ko ari intambwe nziza rero ni intambwe nziza rwose ngira ngo nubwo mvuze ko mushiki wabo mushyigikiye nifuza ko kandidatire yatambuka akanatorwa icyo kintu kinenga u rwanda muri manda ye n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse natwe bo muri opozisiyo tuzafatanya ku buryo manda ya mushiki wabo izajya kurangira icyo cyasha kitakiriho bikazaba impamvu ahubwo kugira ngo abone manda ya kabiri muri uwo muryango kuko iyo hari umunyarwanda uyoboye umuryango nk'uriya mpuzamahanga bihesha isura nziza igihugu cyacu perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri kugeza ubu ryacitsemo ibice uwo ni metere bernard ntaganda yafunzweho imyaka ine azira ibikorwa bya politiki nawe namubajije icyo avuga kuri iki cyemezo gifungura by'agateganyo bo kwa rwigara na ingabire diane ni ingarukaho cyane arekuwe ariko ntiharekuwe arekuwe nk'umunyapolitiki ntabwo arekuwe nk'umuturage ugiye guhinga amateke ni ukuvuga ngo rero agomba kongera guhabwa uburenganzira bw'urubuga rwa politiki akavuga kuko bitabaye ibyo kumurekura byaba bibaye nk'aho bamuhindire gereza bakaba bamujyanye muri gereza nini aho bamubuza kuvuga ariko kandi hari ikintu ushaka kurangirizaho hari intambwe itewe kandi nkashimira abayobozi ba efuperi ariko benshi bakunda kuvuga ngo hari intore izirusha intambwe ngenda ndasaba intore izirusha intambwe wakweruye ukamuvuga ntabwo nkunze kumuvuga ni perezida kagame niwe bakunze kuvuga niwe ndashaka intore izirusha intambwe kugira ngo itere izindi ntambwe hanyuma ngewe nzamwita ngo ikira nzavuga ko ari indege ikaruka ntibakome imbere ngewe ntabwo nzamwita intore izirusha intambwe ahubwo nzamwita rusumba bwose bose igihe azemera amashyaka ya politiki akora mu rwanda igihe azemera ko umunyarwanda azisanzura icyo mwavugaga igitugu cya fpr noneho cyagabanutsemo ntabwo bava ko cyagabanutse ijana ku ijana ariko ikigaragara ni intambwe u rwanda rutangiye gutera imbere hari itangazo nasohoye mvuga nti ibihugu byose bya afurika abayobozi bose b'ibihugu bya afurika amashyaka yose ari ku butegetsi ari kugerageza kwerekana ko hagomba kuba ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyapolitiki twebwe nk'abanyarwanda yari intambwe nziza cyari igihe cyiza cyane cyane ko dufite perezida wa repubulika uyobora ubumwe bwa afurika birumvikana ko rero niwe ugomba no gutera intambwe ya mbere kwereka abandi bayobozi ba afurika ko nawe yimirije imbere kurekura abanyapolitike kureka amashyaka atavuga rumwe na fpr ayo mashyaka nayo akagira uruhare mu kubaka igihugu rega fpr ntabwo tuyanga kuko icyo dushaka twese turashaka kubaka igihugu kandi kubaka igihugu dushobora gukoresha inzira zitandukanye iki ni icyemezo cyafashwe gisa n'ikidatunguranye mu matwi ya benshi kuko cyari kimaze iminsi gihwihwiswa abagihwihwisaga ariko ntibaburaga no kwemeza ko ifungurwa ry'aba banyapolitiki rituruka ku gitutu cy'amahanga icyakora ubwo yakiraga indahiro z'abadepite mu kwezi gushize kwa cyenda perezida w'u rwanda paul kagame we yahakanye yivuye inyuma ko ntawashyira igitutu ku rwanda ukajya kubona ukabona abantu yewe ntabwo nasabye imbabazi ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera puresha puresha hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba hari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereke ko puresha atari ikora hakora gutekereza neza urisanga wasubiyemo cyangwa se urisanga wasubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kindi uzakorayo uru rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi rya amerika aho turebera hamwe icyemezo cyo gufungura mu muryango kwa rwigara n'abandi baregwa ibyaha bikomeye murumva bagira ubusa ku bavandimwe abasenganaga nabo kwa rwigara nabo byari bidasanzwe ku rukiko naje ngusanga hano uvuga uti uje mu bukwe byari bivuze sinabikubwiye ko ari ubukwe ni uko ubushize ubwo twari hano twari twamaze kubona icyerekezo cyiza cy'ubutabera bwacu yuko ibintu bigiye kujya mu buryo noneho njyana icyizere njyanye icyizere ndavuga ngo uyu munsi nje mu bukwe nje gutahana abacu kuko imana yari yanabitubwiye hari abandi bantu bari nta bandi bantu babitubwiye uretse ubutabera bwacu uburyo twavuye aha tumaze kubona ibintu uko bimeze twajyanye icyizere noneho icyo cyizere cyiza cy'ubutabera gifatanya n'icy'imana yari yatubwiye kuko imana yari yavuze ngo ukwezi kw'icyenda ni ukwezi umubyeyi aba atwite akajya ku bise noneho akabyara natwe mu buryo bw'umwuka imana itubwira yuko ukwezi kw'icyenda hazabaho kubyara none turabyaye imana ihabwa icyubahiro
n'ikuzo ikora ibikomeye natwe tuyishimye ntacyo nzabona nze natura imana usibye kuvuga ngo mana urakoze mana urakoze mana urakoze imana niyo nkuru ndayishimiye kwa rwigara mupfana iki ntacyo dupfana ariko ni inshuti yanjye twarasenganye ijoro n'amanywa yabaye iminsi irindwi akajya ku mago agasenga akagaburira abakene akagaburira abashonji ntabwo yigeze yishyira hejuru nk'umugore ukomeye yacishijwe bugufi no kubaha imana ku bw'ibyo rero nta mpamvu imana yari kwemera ko aheramo ubucakara uburetwa ingoyi bizacika ryari ku isi amagereza n'amazu y'imbohe bizafungwa ryari bururu iki yoma n'iki ukuri n'ukwande mu mitego ya kamere umva nshuti mwana umva mu muyaga
kubera ko bitadushobokeye kuvuganira na ba nyir'ubwite ku rukiko byabaye ngombwa ko tubasanga mu rugo kwa rwigara mu kiyovu ntitwabashije kugirana nabo ibiganiro birambuye kubera ko bari bananiwe nahereye ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara mbanza kumubaza uko yiyumva nyuma yo kuva muri gereza ndiyumva neza cyane nshimishijwe kuba mfunguwe ngewe n'umubyeyi wanjye nkaba mboneyeho no gushimira abantu bose batubaye hafi haba imbere mu gihugu no hanze y'igihugu icyihutirwa ugiye gukora ni iki
icyihutirwa ngiye gukora navuga yuko nifuza ko n'abandi inzirakarengane zigifunze nazo zagombye gufungurwa nishimiye iyi nzira igihugu cyacu kirimo ariko kandi ntabwo twari twagera aho tugomba kugera aho twagombye kuba turi uru ni urugendo ah, rugomba gukomeza Ah, umuntu yahita yumva urakomeza ibikorwa bya politiki biragenda bite cyane ndakomeza ndakomeza nta nta kabuza ntabwo bishobora kuba intandaro yo kugusubiza muri gereza niba ibi nta ndaro yo kunsubiza muri gereza nta kundi ubwo nzasubiramo ariko ntabwo nahagarika ntabwo nabihagarika mu magambo make ifungurwa ryanjye riranshimishije cyane ariko kandi hari ibindi byinshi bigomba gukorwa hari ibindi byinshi igihugu cyacu gikeneye kandi bigomba kugerwaho wadondagura nka kimwe bibiri bitatu
hari izindi mfungwa za politike zigifunze kandi si iza politike gusa muri gereza umuntu ahura n'abantu benshi ba bamwe barengana abandi bakoze ibyaha Um, abo bose bagombye gufungurwa ku kibazo cy'amatsiko duhe ubunararibonye bwawe ah, ku cyumweru cya mbere ugeze muri gereza wiyumva gute Wa- waba ubonaga gereza ute Mm, nkigera muri gereza navuga yuko natangajwe no guhura n'abadamu benshi bafunzwe kandi bamazemo igihe ah, abandi bakatiwe imyaka myinshi ariko ukabona ikintu cyambaye kuraje ni ukubona ukuntu imfungwa zikomeye n'ibibazo byinshi zinyuramo ariko ukabona ni abantu bakomeye bafite hope bafite espoir bafite icyizere bafite icyizere rero eh, navuga yuko nigiyemo byinshi kandi ah, natangajwe n'ukuntu abanyarwanda ari abantu bakomeye aho bari hose baba baba bakomeye ndagushimye murakoze namwe n'umubyeyi we adeline rwigara nicyo kibazo nabanje kumubaza ku mutima hari amashimwe menshi yo gushima imana gute
Eh, ndayishimira ibyo yankoreye muri uyu mwaka hari experience nshya nagize muri gereza mbese eh, ntabwo uko abantu babitekereza ntabwo ariko byari bimeze kuri jyewe kuko nabonye ubuzima bw'abafungwa bituma menya imibabaro abafungwa baba bafite cyane cyane nk'abatinzemo rero ntabwo ari uw'ibigeragezo gusa umuntu aba arimo ahubwo haba harimo eh, n'ibyigisho imana i- iha umuntu kandi biri tre pozitifu bizima nkashima imana rero kuko yandinze muri uyu mwaka n'umwana wanjye n'imfura yanjye twari kumwe kandi kandindira umuryango ndashimira imana yampaye umuryango yampaye abana b'intwari bihanganye ndayishimira mu mutima wanjye ufite amashimwe menshi ku mana kubw'abavandimwe n'inshuti ziri hafi n'iziri kure batahwemye ku- kutuba hafi kutujya inyuma mu masengesho no mu bigaragara mbese hari amashimwe nta rindi jambo nabona mvuga ndashimira imana ibyo urukiko rwategetse kubahiriza murumva muzabishobora
Eh, tuzabishobora kuko n'ubundi kuva umutware wanjye yicwa ntabwo nigeze mva muri kigali kuri jye rero n'ubuzima ngiye kumaramo imyaka ine ntabwo nigeze mva muri iyi kigali muri uyu mujyi mugeze hano mu rugo hari ibyo mubonye byahindutse n'aho mwanyuze umuntu aba abona ari ibintu bishya gusa mbese kubera ko umuntu aba avuye ahantu ama- a- azungurutswe ne na mire n'ibikuta gusa wagera mu rugo nk'ubu ugasanga abavandimwe ugasanga inshuti ah, u- ukumva ni ni ibintu bishya utabona uko ushimira imana mbabarire mbabaze nti umunsi wa mbere wanyu muri gereza byari bimeze bite umunsi wa mbere muri gereza ntabwo umuntu yabona uko awubwira undi tayeri iyo batangiye kuvuga ngo uramanutse ugiye santarari wumva nta cyaha unafite wumva utumva n'icyo uzira utacu ntabwo ngewe nabyumvise nabanje ku- gusa n'urota nta nubwo ari umunsi wa mbere bimara iminsi utazi aho uri utazi ibyo ari byo ariko nyuma kubera abandi mboneyeho no gu no gushimira imana eh, kubw'abafungwa twabanye mbaragiza imana kandi buri munsi nizera ko imana nawe igiye kubatabara hari ababa batinzemo cyane rero hari abamazemo imyaka makumyabiri n'ine hari abamaze badasurwa hari abamazemo icumi hari abo bose barakwigisha umaze kumara iminsi niho ubyakira byose ariko iyo umuntu akigeramo biragusiga wumva wumva bikurenze wumva bikurenze ari ibintu utumva ariko nyuma urabyakira kubera abandi ubona biyakiriye ndetse badafite n'ibyiringiro hari ibikorwa bindi by'iterambere bizabateza imbere ku ruganda rw'itabi mwakeshagaho amafaranga atari make nk'uko nagiye myumva bivugwa ubu rwarangije gutezwa cyamunara
icyo navuga ibyiringiro byanjye biba mu mana rero ntabwo amasezerano y'imana arahari ibintu barabitwaye amapariseri baratwaye baracyanatwara inganda baratwaye ndabizi ariko ntabwo duhungabanye na gatoya no ntabwo duhungabanye na gato kuko ijambo ry'imana muri zaburi mirongo itatu na karindwi makumyabiri na gatanu riravuga ngo nari umusore ariko none dore ndashaje sinabonye umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya umutware wanjye yakoreye imana ntacyo dushobora kubura rero ikindi kuva namubura kuva yakwicwa urw'agashinyaguro mu maso yanjye n'umwana wanjye ntabwo ibintu aribyo ndambirijeho kuko na nyiri ukubishaka naramubuze rero nta guhungabana mfite na gatoya murakoze
ku musozo w'iki kiganiro ijwi rya amerika yashatse kumenya uko mu mahanga bakiriye iki cyemezo maze mugenzi wanjye Etienne karekezi avugana na bwana faustin twagiramungu umenyerewe ku izina rya rukokoma bwana twagiramungu ni inararibonye muri politiki y'u rwanda cyane ko yanabayeho minisitiri w'intebe nyuma ya jenoside yabanje kuvuga uko yakiriye iki cyemezo inkuru nk'iyi ngiyi nta kundi twayakira uretse kuyakirana ibyishimo ntabwo ngiye kuvuga ko nanjye nigeze kujya muri perezida nk'amara y'ukwezi n'igice ahantu bita muri rukomera nambaye ubusa ariko umuntu uvuye muri perezida uwo ari we wese yaba uwafungiwe ibya politiki cyangwa se agafungirwa n'ibindi yavuyemo abasanze hanze bamuha impundu abandi bakamukomera amashyi natwe rero abagabo twakomye amashyi ndizera ko ababyeyi bakomye amashyi bakavuza n'impundu twabyishimiye rero kuri icyo kibazo cyawe kandi si we wenyine twishimiye nanone n'ifungurwa rya ingabire ingabire ntabwo ngiye kwirirwa nsobanura ibyo yafungiwe icyo tumuziho gusa ni uko ari umugabo twagombye kumwita ruzirabwoba uwo ari umudamu reka tumwite nyiraruzirabwoba agira ubutwari rero nawe afungurwa twarabyishimiye cyane tukaba rero ko twishimiye cyane nuko na mama wa diane nawe yafunguwe yaba diane yaba mama we yaba na ingabire turagira ngo tubwire abanyarwanda bose bumva ikinyarwanda abantu batacyumva basobanuze uko ari batatu bari bafungiwe ubusa nta cyaha yewe ntahamya nta n'undi munyarwanda wagihamya uretse kagame n'inkoma amashize bashobora kumubeshya bamwe bamubeshya nyine ko ari icyaha ariko nta cyaha bafungiwe ku bwanyu irekurwa rya diane rwigara tuvuze na mama we ndetse mukomoje no kuri madame victoire ingabire umuhoza irekurwa ryabo rivuze iki muri iki gihe irekurwa ryabo muri iki gihe rifite icyo risobanura nk'uko maze kubivuga ingabire yafugiye ubusa kandi ntabwo abantu twahwemye kuvuga ko yafungurwa hari n'abanyarwanda bamwe bakomeje kujya bajya hano imbere ya ambasade y'u rwanda hano mu bubirigi bayimazeho imyaka itari mike ngira ngo ni nk'imyaka itanu cyangwa itandatu ntabwo byashobotse rero ko perezida kagame afungura uwo mudamu ntabwo byashobotse nanone kuri aba ngabo uko ari babiri tumaze kuvuga diane na mama we abantu hirya no hino mu binyamateka mbese mpuzamahanga n'ahandi hose barashakuje ngo abo bantu ntibafungwe kandi n'abanafunzwe ntibafungurwe byarananiranye ubu rero kagame afite ibibazo bikomeye icya mbere ni ikibazo cy'ikinyoma icya mbere kagame afite ni ikibazo cy'ikinyoma yabeshya abazungu bamushyize ku butegetsi ko atazashaka manda ya gatatu ariko iyo manda ya gatatu yageze aho arabeshya avuga ko abahutu baje bikorera impapuro mu ishyano ryose bamusaba ko rero baba babita abanyarwanda ngo bamusaba ko yagumaho bazi ko yabeshye abo bantu ntiyabafunguye kandi yakoresheje ikinyoma n'impamvu ya kabiri ni iyihe ni ibingibi byo gushaka kwigira iteka nyirandabonetse na ninjye mugabo ninjye wacunga ibintu byose muri afurika urashaka gutegeka ibi bya furankofoni reka rero nongere haka kuri icyo cya kabiri abo bantu bafunguwe bamaze kuba ngira ngo batatu tuzi bari muri politiki n'uwa kane w'umuririmbyi ntabwo bihagije ibyo yaba uko yabishaka kose ntibihagije nafungure n'abandi nafungure bariya abasirikare barimo rusagara na murumuna wa himbara nafungure abandi banyapolitiki basigayemo ntafungure abantu benshi barimo basa n'abafungiye ubusa ntituzamurega kuko ntaho twamuregera abo abaguye mu mapurizo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na gatanu ibyo byo abagiye bapfa n'abagiye batwikirwa mu mashyamba bose turabazi iyi ni impamvu rero ya gatatu ngira ngo eh, ni impamvu iturutse cyane cyane ku byerekeranye hari n'ibyo afitanye n'abantu bamwe na bamwe mu gihugu yashaka gukomeza kwerekana ko ngo ari umuntu mwiza ariko nta bwiza bwa perezida kagame tubonye kubera ibyago yateje kariya karere izo mpamvu zose rero zimaze kumukoraniraho numva ariyo mpamvu ashaka kubeshya ko nawe yabaye umuntu ugira impuhwe nta mpuhwe zigomba kuvugwa kuri iki kibazo none mwe ni ubucamanza ibyo bita justice n'ibyo ngibyo ntabwo mutanze impamvu zinyuranye bwana twagira mu ngo ariko hari n'andi majwi asamirana avuga ko perezida kagame yaba arashyizweho igitutu mu minsi mike ishize yavuze ko we nta gitutu cyamujyaho ko muri make ko yanyuze muri byinshi ku buryo atakandika rwose yarabivuze tubyumva n'izo mpamvu eshatu nkubwira ni uko nyine arizo ziri muri icyo gitutu ntabwo umuntu ashaka kujya kuvuga ngo arashaka gutegeka frankofoni baramubwira bati banza ukora ibi ngibi sinumva ikintu kagame yaba yarakoze cyiza kiruta icya mirosovici cyangwa se ibyo uyu mugabo perezida wa cote d'ivoire we bita bagbo abo ba- ba- uwo yaguye muri prison undi aracyarimo ariko ibyo babahoye ntaho bihuriye n'ibya kagame Icyo None gitu- se- icyo gitutu rero nacyo uvuga nacyo ndacyemera ariko gifite impamvu n'izo ngizo nagiye mvuga Ndabumva bwana twagira mu ngo hari byinshi muvuga bitari byakorwaho amaperereza ngo bigaragazwe ku buryo buzwi neza E, ariko n- dushingiye cyane ku bijyanye n'u Rwanda ubwarwo mubona irekurwa ry'abanyapolitiki hari icyo twavuga rihinduye ku rubuga rwa politiki mu Rwanda ku bwisanzure bw'abakora politiki mu gihugu ntacyo bihinduye na gato ni kimwe n'uko bavuga ngo wavomye mu nyanja uvanamo umutonyi w'amazi ushyira hanze byose bivuze iki ku bantu bamwe barabivuga kagame ubugwaneza bwa kagame mwabonye uretse ko ari icyo gitutu umugani wawe ariko icyo gitutu ntigihagije kurekura abantu b'ibisambo sinzi yavuze ngo ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine no kurekura abantu babiri none ubu ngako yarekuye abandi babiri abo yarekuye ni bande abo yarekuye ni bande narekure nabo basirikare cyangwa se avuga icyo bafungiye ibyo rero ntabwo ngewe numva hari ikintu cy'igitangaza cyakozwe ngo abantu bajye mu bicungo yatangiye nabonye hari abongera kuvuga ngo barakora ka presiyo gato ngo niyo yafungura mirongo itatu ku ijana mirongo itatu ku ijana kubera iki nafungure abanyapolitiki bose nafungure abo banitegeka nafungure ba mushayidi bagiye kuburira muri ubwo buroko nafungure n'abandi bafunzwe nyuma yabo ntabwo ngewe ibyo ngibyo navuga mbijyamo ngo nkomera kagame amashyi ngo yafunguye abantu ndakomera amashyi abavu- abavuye muri prison ariko we nta kintu mba nagombye kumushi- kumu- kumushimaho kuko yitwara nk'aho igihugu yakigize icye agafungura igihe ashakiye agasuzugura uwo ashatse azica uwo ashatse agakiza uwo ashatse kagame agomba kumva ko igihugu ari icy'abanyarwanda nabo ngabo bakora presiyo babyumve kimwe natwe ni twebwe abanyarwanda twagombye no gukora iyo presiyo ariko bagenda nabo bongorera kubera izindi nyungu bafite batikora gutya kugira ngo utavaho abantu bagukunde hanyuma dukomeze twiyibire ntabwo ibyo ngibyo ari byo turimo turi mu butegetsi bwa kinyarwanda turashaka ko abanyarwanda bafata ubutegetsi mu gihugu cyabo bakavuga ijambo rikijana kandi bakumvikana kuko nta kintu na kimwe kigiteranya abanyarwanda ari abahutu barababaye ari abatutsi barababaye iby'ubututsi n'ubuhutu byo byavuyeho ngira ngo byabijyanye n'ingoma ya cyane N'abatwa icyo bari bongeremo.
bakwiye gukora ni ukwicara hamwe bakaganira bakayobora igihugu cyabo batarobanura ndabashimiye kandi murakoze namwe ku ijambo
mana ucyo utajya udusubiza umari impaka batuye isi ko mbona amadini atabarika urukundo rwo ruzava he hazagomba samariranganiki aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cya none dushimira buri wese ku ruhare rwe muri dusangire ijambo dusoje tubararikira gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zacu na reh bagira ubusa naho utaha